murumva radiyo ijwi ry'amerika turabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i washington dc muri kumwe na jeffrey mutagoma amakuru yacu turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera isa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru umuryango w'afurika y'uburasirazuba wemeye koherereza indorerezi mu matora y'umukuru w'igihugu mu burundi mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka umunyamabanga mukuru wa afurika y'uburasirazuba liberan mukeko avuga ko ariko bisanzwe kuko no mu bindi bihugu bigize uwo muryango hahora hoherezwaho indorerezi zawo gusa icyo cyemezo ntikivugwaho rumwe n'abarebwa n'amatora mu burundi nk'uko tubibwirwa na mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru
kuva mu ntango z'iyindwi gushika ku munsi wa mungu w'iyindwi nyene abahinga b'umuryango w'ibihugu vya afurika y'ubuseruko eyase bari mu burundi kwirabira ingene amatora ariko arategurwa ubushikiranganji bujejwe yinjira ry'uburundi muri uwo muryango nibwo buvyemeza igisata kijejwe kumenyesha amakuru muri eac cemereye ijwi ry'amerika ko mu matora yimirije indorerezi z'uwo muryango zizokwishikira ku rubuga kuraba ingene ayo matora yo mu kwezi kwa gatanu aba ubwo rugendo rwahuriranye n'uko icegera c'intumwa ya oni muri afurika nawe ari mu burundi aho yajanye n'umunyabanga mukuru wa eac liberan mfumukeko uwo muryango wifuza ko aya matora aba mu mahoro n'ituze akaba ku mugaragaro ico gisata kivuga ko indorerezi za yase ziriko ziratosorwa neza kugira ngo zizokora ico gikorwa nyezina ari bujumbura mfumukeko yahamagarira abegwa n'amatora bose kwirinda imvururu zituruka ku matora mu myaka ibiri iheze abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango wa EAC nibo bari bafashe ikibazo c'Uburundi batuma ko ibiganiro bitari bike kugira ngo batature amatati yadutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu maze ayo matora yimirije azobe mwituze yamara ivyo biganiro vyarangiye umuhuza atanze imihoho anemeza ko ataco bishitseko urunani rw'amashami yigenga kosome rwishinze gukurikirana amatora rubona ko iyo ngingo ya eyase itabereye justine nkurunziza atwara urwo runani ubu rukorera hanze ati birabonetse ko abakuru b'ibihugu bya eyase bananiwe abakuru b'ibihugu bo muri eyase novuga ko bananiwe baragerageje ibintu by'ibiganiro birapfe gukurikira processus badashobora kwemanga mugabo hagize ikiba bizobagwa ko ariko ibiba mu burundi ntacyo bibabwiye abarundi bapfa badapfa bobo kuri bo nta na kimwe bibabwiye kuko urabona na union europeyene yamaze kuvuga yuko isa n'iyishigikiye ayo matora ata kintu na kimwe na kimwe na kimwe ariko arubahiriza si amatora demokaratike nyine igikenye nyine igikenye nibo baherekeza hanyuma abo banyagihugu bashake bapfe naho biri uko amashami akorera mu gihugu yoyo yakira neza ingingo ya EAC Gerard Hakizimana arongoye ishami Forcon F ryishinze kurwanya ikimenyane na kamwana wa mama e, turashima ko imwe mu miryango nka EAC e, yemeye ko izoza gukurikirana amatora e, ku bijanye ko hoba hari ibindi bihugu vyiteguye kuzokurikirana amatora na cane cane ONU canke Union Africaine ubwa mbere igikomeye ni uko amatora araba abarundi hama kandi igihugu cy'uburundi kiba gifise amashami atawegamiye mu bya politiki asanzwe yiteguye cyane kuzokurikira icyo gikorwa cy'amatora mbere ayakurikirane ataho yegamiye ibyo rero bitanga icyizere ko amatora tugiye kujyamo y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ari amatora azurangwa na demokarasi uretse ko atandorerezi kosome ruzurungika ayo matora ntibanayemera kuko ku bwabo ateguye nabi mu gihe ayo matora yisunga constitution yabanje kuhonyanga amasezerano y'iyarusha twebwe tubona yuko si amatora n'ubundi ni kudeta ziguma zishishikara amatora atabaye mu mwidegemvyo abanywanyi b'imigambwe nka seneri na za msd za furudebu bose baguma bahohoterwa abantu baguma bapfa abantu baguma batabwa mu nzuzi murumva rero mu gihe abantu batidegembya mu gutegura ayo matora ni ukuri ntidushobora guherekeza amatora y'inkinamico ni hamwe bavuga nka pirato yavuga ati turakaravye amaraso ya yezu ntazadukorera ayari mu gihugu yoyo nka foricone f ariteguriye neza gucungera ayo matora ndetse yiteze ko azogenda neza e, turizeye kuzorungika indorerezi zishika ibihumbi bitandatu mu gihugu cose mu ntumbero yo kurwanya ikimenyane n'akamwaro wa mama vyama biba mu matora aho hari abaduka ngo amatora yibwe abandi bakavuga ibi na biriya amatora tubona ko kugeza uno munsi ariko ategurwa neza aho abo byiga muri politiki bama babonana uko ukwezi guheze mbere bakabaganira ku byotuma ibibazo byoba ibi cyangwa biriya bitorerwa umuti kugira ntabe intambamyi cyangwa iriya tuba duhamagarira imigambwe n'abandi bantu kubahiriza amategeko no kwitegura amatora ya bibiri na mirongo ibiri atanduru n'ibindi biri inyuma yaje tukaba dushima ko aya matora agiye kuba abarundi batari bake bari ko barahunguka bava mu bihugu bibanyi mu matora y'ibwirizwa shingiro yabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ishyirahamwe eyase ntandorerezi ryari ryarungitse ubu uwo muryango mpuzamakungu niwo ubaye uwa mbere utangaje ko uzorungika indorerezi mu burundi gusa umugwiseni ucungera amatora watangaje ko imigwi y'amashami yigenga n'amashengero igera kuri mirongo ine imaze gusaba ko yocungera ayo matora indorerezi za eyase zisanzwe zirungikwa no mu bindi bihugu bigize uwo muryango gucungera amatora igihe cyose abaye pie clave niyo nkuru kigali ku bwinshi ry'amerika nk'uko ijwi rya amerika rimaze iminsi ribagezaho ibiganiro ku cyerekezo makumyabiri makumyabiri u rwanda rwari rwarihaye ni ukuvuga kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri kugeza mu bihumbi bibiri na makumyabiri kuri uyu munsi umunyamakuru wacu eric bagira ubusa aratugezaho uko byifashe mu rwanda mu nzego za politike n'imiyoborere ubwo tureba uko icyegeranyo makumyabiri makumyabiri u rwanda rwari rwarihaye cyagenze mu rwego rwa politiki n'imiyoborere myiza reka tubanze ducishe amaso gato ku mpinduka nkuru nkuru zabaye ku isonga umwaka w'ibihumbi bibiri icyerekezo cyagombaga guhita gitangiriramo uwari perezida w'u rwanda pasiteri bizimungu yahise yegura ku butegetsi maze asimburwa n'uwari visi perezida paul kagame icyarimwe wari na minisitiri w'ingabo ategeka imyaka itatu y'inzibacyuho kuvugwa bibiri na rimwe bibiri na gatatu ibirango by'u rwanda byariho byose byarahindutse uhereye ku ibendera ry'igihugu tutibagiwe n'amazina y'inzego z'ubutegetsi ndavuga ibyari amaperefegitura kugeza ku maserire bibiri na gatatu perezida kagame yatowe nk'umukuru w'igihugu kuri manda y'imyaka irindwi nzibacyuhirangira ityo muri politiki ku butegetsi bw'ishyaka fpr inkotanyi hagaragaye politiki y'amashyaka atandukanye ariko asa n'ahuje umujyo mu mikorere n'imigenzereze mu cyo bamwe bakunze kwita ubudasa bw'abanyarwanda kugeza uba yemeye mu rwanda ni cumi na rimwe ku ngingo y'imiyoborere myiza ibereye abanyarwanda icyerekezo makumyabiri makumyabiri u rwanda rwashyize imbere guhinduka igihugu giteye imbere cyunze ubumwe kandi gitengamaye gishingiye ku byiza biri mu muco wacyo hashyizweho gahunda yiswe rwanda de aho umukuru w'u rwanda n'abandi bategetsi bafata rutema ikirere bakajya kuganiriza abanyarwanda baba muri diaspora bungurana ibitekerezo ku cyatuma u rwanda rukomeza gutera imbere aha ntitwakwibagirwa inama y'igihugu y'umushyikirano ibera mu rwanda nayo ngarukamwaka ihuza abanyarwanda batuye impande z'isi yose ndetse n'inshuti z'u rwanda cyo kimwe n'umwiherero w'abategetsi bakuru mu nzego zose bahura bakareba ibitagenda n'ibigenda naho ku ngingo y'uburinganire bw'abagabo n'abagore icyerekezo makumyabiri makumyabiri gitekerezwa abagore bari mirongo itanu na batatu ku ijana by'abari batuye u rwanda muri icyo gihe gihe abagore ntibahabwaga amahirwe nk'abagabo kandi bari bake mu nzego zifata ibyemezo kuva ubwo hatangiye gahunda yo guha umugore ijambo mu nzego zifata ibyemezo hashyizweho amategeko ashyigikira uburinganire bw'abagabo n'abagore uretse mu mashuri abakobwa batsindira ku manota make ugeranije na basaza babo u rwanda ruza mu myanya icumi ya mbere ku isi mu bihugu bifite inteko ishinga amategeko irimo abagore benshi ku mpuzandengo ya mirongo itandatu na rimwe ku ijana muri guverinoma n'ahandi mu nzego zifata ibyemezo abagore bahabwa mirongo itatu ku ijana iryo terambere ry'umugore umukuru w'u rwanda rishingiraho agasanga hageze ko yasimburwa n'umugore nge nifuza rimwe ko uyu mwanya mwampaye uba ukurikira uzatwarwa n'umugore
ku rundi ruhande iyi ngingo y'uburinganire bw'abagabo n'abagore hari abasanga yarakiriwe nabi mu muryango bakumva ko yarushijeho gusuzuguza umugabo no kumwaka ijambo ubusanzwe afatwa nk'umutware w'urugo mu muco nyarwanda naho ku mubare munini w'abagore mu nteko babikozeho ubushakashatsi bakabibona ukundi uyu ni madame nadine munkoreze nubwo aba bagore ari benshi cyane mu nteko ubushakashatsi bugaragaza yuko bashobora kuba ari nk'imitako iri aho ngaho ko ari nk'indabyo ziri mu nteko nshingamategeko badafite icyo bamarira abandi bagore bashinzwe kureberera muri politiki kandi u rwanda rwari rwiyemeje kuba igihugu kigendera kuri demokarasi isesuye ndetse buri mwenegihugu akagira ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo ku bimukorerwa madame victoire ingabire umuhoza uherutse gushinga ishyaka darufa asanga ari ikinyuranyo kugeza ubu mu kanya saa kumi n'imwe n'igice ungezeho nibwo nkiva muri ribu abantu bakakwirirwa bakwicaje bakubaza ngo kuki uri gushaka gushinga ishyaka kandi ibyo ngibyo biri mu itegeko nshinga ni ukuvuga ko rero rya sezerano fpr yaremereye abaturage ngo barashinga demokarasi mu rwanda ntayo turacyari kure nk'ukwezi uyu we ati ukurikije aho twavuye n'aho tugeze hari intambwe imaze guterwa twavuga ko tumaze kurenga mirongo itanu ku ijana tuzamuka tugenda heza hari ibyiza bimaze kuba nko kubisha kuriya twashoboye kujya mu matora ya perezida wa repubulika nubwo tutatsinze ariko twagiyemo dukora akazi kacu turiyamamaza twagiye mu matora y'abadepite turatsinda urumva ko izo zose ni intambwe zigaragaza ko hari intambwe yatewe mu rwego rwa demokarasi uwo ni depite frank habineza perezida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda byerekeje mu ngoro y'inteko ishinga amategeko n'impapuro zisaba ko bahindura itegeko nshinga ngo rifungurire perezida kagame imiryango yongere kwiyamamariza gutegeka u rwanda ahanini bashingiraga ku iterambere bavuga ko amaze kubagezaho mu by'ukuri ntawe utazi ko nyakubahwa perezida wa repubulika intore ziruse intambwe twebwe mu ndengabaganizi za gasabo ntabwo tugarukira aho ngaho dusanga ahubwo ari n'ingangari igabanya induru akaba ari inkuba y'urugamba n'ubugangazi bw'isoko byarangiye muri uwo mwaka hatuwe kamaramaka yo guhindura itegeko nshinga ryo mu bihumbi bibiri na gatatu maze mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi perezida kagame yongera gutorerwa manda ya gatatu y'imyaka irindwi nyuma yo guharirwa n'andi mashyaka afatwa nk'agwa mu ntege fpr inkotanyi yemere kwiyamamaza kugeza mu bihumbi bibiri na mirongo itatu na kane birumvikana bishatse n'ishyaka rikamugirira icyizere rikamugira umukandida ibihugu by'amahanga birimo leta zunze ubumwe za amerika byavuze ko guhindura itegeko nshinga bitari bikwiye kuko kuri bo hakwiye kubaka inzego zikomeye kuruta abantu bakomeye perezida kagame abarika akavuga ko ntawe ukwiye kugenera abanyarwanda uko bakwiye gutegekwa amahanga ashimira bwana kagame ku ntambwe y'iterambere yagejeje ku rwanda mu myaka amaze ategeka ariko anamunenga bikomeye ko yashyize ingufu zidasanzwe mu kubangamira ubwisanzure bw'abamunenga n'ubw'itangazamakuru byinshi biboneka mu maraporo atandukanye nk'aya human rights watch irengera uburenganzira bwa muntu perezida kagame ariko agasanga ari ukwivuguruza kw'amahanga uruhande rumwe hari ibyo bavuga u rwanda rugeraho byo bashima in fact utageraho udafite buriya bwisanzure ariko se nanone batavuga rumwe na perezida kagame baba bavuga iki nyir'ubwite aribaza leta ntiyihanganira abatavuga rumwe nayo abataruvuga rumwe nayo baba bavuga iki ariko baravuga iki ibyo leta ivuga se ko ari abantu gushyira hamwe imbaraga gukora kwiteza imbere ibyo byegeranyo kandi bivuga ko gushinga ishyaka byongera itavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda bigoye kuruta gushinga ikigo cy'ubucuruzi depite habineza ati biragoye cyane nyine natwe byaratugoye twe byadufashe imyaka ine kandi imyaka ine itari imyaka yo guseka twarakubiswe nyine nk'uko nabivugaga abantu bacu barafungwa hari abapfuye nyine rw'agashinyaguro hari abahunze na n'ubu bumwe bataragaruka ibyo urumva byose ni inzira itoroshe ntabwo wapfa guhaguruka ngo urashaka gushinga ishaka ni ukuvuga ngo n'ubundi ni inzira y'umusaraba nyine ntabwo ari ibintu byo gukinisha reka mu rwego rwa politiki n'imiyoborere myiza ku cyegeranyo na n'abateguriye ku cyerekezo makumyabiri makumyabiri mbemini yahambararikira ububanyi n'amahanga ubutabera n'umutekano mwabikusanyijwe na bagira ubusajwi rya amerika i kigali mu rwanda dushimire bagenzi bacu Pierre Claver Niyonkuru na Eric bagira ubusa i Kigali mu Rwanda ubu tugeze mu mwanya wahariwe urubyiruko rwo mu Rwanda mu kiganiro ejo mu buzima bwacu bwa buri munsi dukenera gusa neza iyo umuntu avuze gusa neza hari bamwe bumva ko ari ukwambara imyenda myiza kandi isa neza hari abandi bumva ko ari ukwambara inkweto nziza kandi zigezweho ariko hari n'abandi bumva ko gusa neza ari ukuba ukeye haba mu byo wambaye ndetse n'uko ugaragara mu isura jayime nawe urabyemera mu bigaragarira amaso iyo umuntu yambaye neza inkweto nziza ipantaro ishati nziza aba akeye ariko kandi hari n'abandi bafite ukundi babyemera ugasanga bavuga ngo umuntu kuba akeye no kuba akeye ku mutima
mu kiganiro ejo cy'uyu munsi turaza kuganira ku murimo wo kongerera abantu ubwiza bizwi nka makiyaje mu rurimi rw'igifaransa cyangwa mekapu mu rurimi rw'icyongereza turaza kumva icyo abaturage batekereza ku murimo wo kongera abantu ubwiza ese buriya kaba akazi umuntu yakora kakamutunga abaturage babibona bate turaza kumva ubuhamya bw'umugore ukora kandi akaba atunzwe no gukora akazi ko kongera abantu ubwiza ese abikora ate ni gute byaba bimwinjiriza amafaranga turakomeza twumva undi mugore ukora akazi ko kongera abantu ubwiza twumva uko yatangiye aho yavuye ndetse n'aho akazi akora kamaze kumugeza ese haba hari abo yafashije kuba bakihangira umurimo wo kongera abantu ubwiza nshuti bakunze b'ikiganiro ejo mbere y'uko dutangira ikiganiro cy'uyu munsi reka tubanze twumve ubutumwa muba mwaratugejejeho mu kiganiro cyatambutse ubushize mbonereho no gufata umwanya wo gushimira mwe mwese mudahwema kutwereka ko muri kumwe natwe ndetse mugafata n'umwanya wanyu mukadusangiza ibitekerezo byanyu ku biganiro tuba twarabateguriye reka mikaze christelle w'icyeza muri studio ndagaruka mu kanya dukomeze n'ikiganiro ejo cy'uyu munsi
ndabasuhuje mwe bakunzi bakadasohoka b'ikiganiriro nk'uko bisanzwe buri cyumweru tubagezaho ubutumwa muba mwaratugejejeho mu kiganiro uyu munsi wa none ubutumwa buribanda ku kiganiro cyagarukaga ku ruhare rw'umugabo mu konsa umwana aho twibazaga tuti se ubona uruhare rw'umugabo mu konsa umwana ari uruhe yaba aho utuye cyangwa ukorera dore ibitekerezo mwadusangije girumatse uherereye mu karere ka rurindo avuga ko umugabo wese afite inshingano zo kugira uruhare mu konsa umwana kuko ari ingirakamaro agendeye ku nyigisho yakuye mu kiganiro ati gusa nko mu byaro aho dutuye abagabo mbona nta ruhare bagira kuko baba bumva ari inshingano z'abagore gusa michel uherereye nyamagabe wabona uruhare rw'umugabo mu konsa umwana ari ukwita ku mugore we amurinda imirimo ivunanye ndetse no kumuganiriza neza nta ntunganye naho teofili uherereye i gatsibo mu murenge wa kiramuruzi yagize ati ababyeyi bagomba konsa umwana nibura inshuro esheshatu ku munsi kugira ngo umwana akure neza eric uherereye mu karere ka bugesera yagize ati icyo kiganiro ikiganiro ni cyiza mukomereza muri abarimu beza dukomeza ivude mu karere ka kicukiro mu butumwa bwavuga ko akenshi abagabo baba batarasobanukirwa neza ko bashobora kugira uruhare mu konsa umwana kuko baba bumva ko mu gihe cyose umudamu abyaye agomba kuba afite amashereka namwe mudukurikiye mushobora kugira uruhare mu kiganiro mudusangiza ubutumwa cyangwa inyunganizi aho mushobora kwifashisha nimero ya telefoni igendanwa ariyo zeru karindwi umunani mirongo irindwi na gatanu mirongo inani na rimwe mirongo ine na rimwe rimwe cyangwa se kuri zeru karindwi kabiri mirongo inani makumyabiri n'umunani makumyabiri na gatatu kabiri ndasubiramo zeru karindwi umunani mirongo irindwi na gatanu mirongo inani na rimwe mirongo ine na rimwe rimwe cyangwa se zeru karindwi kabiri mirongo inani makumyabiri n'umunani makumyabiri na gatatu kabiri mushobora no kwifashisha imbuga nkoranyambaga nka watsapu kuri nimero navuze haruguru ndetse no kuri fesibuku na insitagaramu aho mujya hashakirwa mukandikamo ejo yufu eko mu ijambo rimwe dukomereze ku butumwa bwa claire uherereye mu karere ka kamonyi aho yagize ati nakunze icyo kiganiro mbere ntabwo nari nzi ko umugabo nawe yagira uruhare mu konsa umwana gusa haracyakenewe inyigisho kuko nanjye nasanze ari byo ko n'abagabo bacu bagira uruhare mu kudushyigikira reka ubutumwa bwa none tubusoreze kuri uyu utatwibwiye ufite nimero iherwa na gatanu zeru gatandatu aho avuga ko abagabo bajijutse aribo bashobora kumva uruhare rwabo mu konsa umwana ariko ku rundi ruhande burya iyo mu rugo nta makimbirane cyangwa intonganya umugore yonsa neza umwana uko bikwiriye reka minira aha ariko ubutumwa mukomeze mubwohereze tuzabuheraho mu kiganiro cy'ubutaha njye mwabanye na Christela uwikeza ikiganiro ejo kirakomeje
rwanda ni kimwe mu bihugu bishishikariza abaturage kwihangira imirimo ndetse hakaba harashyizweho n'uburyo bwo korohereza abashoramari mu rwanda ibu u rwanda rubikesha ubuyobozi bwiza umutekano uri mu gihugu ikoranabuhanga ndetse no kuba ruswa ari kimwe mu byafatiwe ingamba kuko imunga ubukungu bw'igihugu mu kiganiro ejo cy'uyu munsi nk'uko twatangiye tubivugaho tugiye kuganira ku murimo wo kongerera abantu ubwiza kongerera abantu ubwiza ni umwe mu mirimo igezweho kuri ubu mu rwanda umwuga umuntu akora akoresheje amaboko ye ndetse no guhanga udushya agasiga umuntu icyo bamwe bita ibirungo akamukoraho rikaka yego rwose ni muri urwo rwego rero twegereye bamwe mu baturage b'iki kigali ngo twumve icyo batekereza kuri uyu murimo wo kongera abantu ubwiza ese uyu murimo wawukora ukagutunga ni mu kiganiro bagiranye na ariyeti nishimwe
akazi ko gusiga mekapu ngewe mbona ari akazi gafite amafaranga menshi muri iki gihe k'akantu benshi basigaye basora ikintu rya mekapu ni akazi kadasuzuguritse wabasha gukora n'ikindi kintu ku ruhande ukongera ukagenda ugakora ibyo biraka byo gutera mekapu ngenda ndi kumva itekereza gusiga mekapu numva ari akazi keza kabamo amafaranga habamo amafaranga kandi ikindi habamo gusa neza ku muntu wasize mekapu iyo wasize umuntu ukabona arasa neza ntekereza ko nawe bigutera ishema kandi aguha amafaranga byaraje cyane ntekereza ko harimo amafaranga ni akazi ushobora gukora wakoze n'ikindi kintu kuko ntabwo buri kuva mu gitondo wasiga mekapu kugera nimugoroba ushobora gukora akandi kazi ukongera kujya kugakora no mu masaha ya nimugoroba cyangwa se mu masaha baguhayemo randevuzo ntekereza ko ari akazi keza yewe gusiga mekapu nk'akazi ubikora mba numva nyari akazi gasanzwe nk'uko habaho umuntu wogosha aho umucuruzi aho ukiri umupira ibyo byose impamvu bagiye kubihitamo bajya bari pasiyo akunda ibintu bya dizayini cyangwa akunda ibintu bijyanye n'ubwiza nabikora kuko bakaba amafaranga kandi mbikunze kuko wavuga abantu babesitara amazu n'iki igihe ujya gukora igihe ubishakiye ukorera kuri telefone atari ukuvuga ngo hari umuntu ugukoresha iyo numva ari byiza cyane ndizanye nabikora
biriya bintu rwose ntakubeshye tugomba kwemera uko imana yaturemye uko twavutse biriya bintu mbese ni kwa kundi abantu bafata bakihindura ibintu byateye by'ubu ngubu ni uguta umuco rwose biriya bintu bye- ntabwo mbyemera kugenda dufata imico y'abazungu tutazi ahantu yavuye ugasanga umuntu yisize amafu ejo arwaye kanseri biriya bintu rwose ahubwo minisiteri izagira ukuntu idupimira iriya miti abantu bitera na n'ariya mafu abantu bitera Eh, biriya bintu ni byiza cyane nanjye ubwanjye nanjye mba numva najya ku bintu cya mekapu kuko inzu nabikora kugira ngo icya mbere nyinjize amafaranga kamwemu icya kabiri cyo kugira ngo n'abandi bakobwa bifuza kubikora ariko bakabura ubibakorera nabo baba babona ubibakorera kandi n'ikindi dufashe kuryoshya isi dutake isi abakobwa ni ibiremwa imana yaremye kugira ngo dutake isi rero nicyo tuberewe kugira ngo dufashe n'abandi n'aba- baryohere amaso y'ababareba ni ugupirata abantu Eh, kubera ko wambura ubwiza abantu imana yabahaye ukajya kubaha uko imana itabaremye ngomba kwigisha abantu kubana kera Eh, bagakurikiza umuco nyarwanda n'umubiri bavukanye
bakunzi b'ikiganiro ejo mumaze kwiyumvira bimwe mu bitekerezo by'abatuye i kigali bavuga ku cyo batekereza ku mwuga wo kongera abantu ubwiza bamwe bagize bati ni akazi gafite amafaranga muri iyi minsi kuko abantu bamaze gusobanukirwa akamaro ka makiyaje abandi nabo bagize bati ni akazi wakora kandi ugakora n'akandi kazi ku ruhande ariko hari n'abagize bati tugomba kwemera uko imana yaturemye tukaguma uko tumeze ndi kumwe na jean aime hano jean aime wowe ubona gukora akazi ko kongera abantu ubwiza ari umurimo wakora ukagutunga cyane rwose Mhm, gute kuko nabari abaturage babyumvise bamwumvise babishima kandi nk'uko leta y'u rwanda ibidushishikariza ngira ngo dutangira ikiganiro bikomojeho ni ukwihangira imirimo ntabwo wategereza ngo nzakora akazi ko mu biro gusa oya akazi kose ukora kaguha amafaranga wagakora kuko abanyarwanda baravuga ngo nta mwuga udakiza uretse uwo kwiba no kuroga ikintu rero cyose ukora ukagikora mu buryo bwiza kikaguha amafaranga nta mpamvu utagikora urakoze cyane nawe uduteze amatwi mu kiganiro cy'uyu munsi ushobora kudusangiza igitekerezo urugero cyangwa inyunganizi ku nsanganyamatsiko turi kuganiraho kuri uyu munsi ese ubona ari iki gitera bamwe mu bantu gusuzugura umwuga wo kongerera abantu ubwiza twoherereza ubutumwa bugufi kuri telefoni igendanwa ariyo zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi umunani karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero kandi ushobora kuyikoresha utwandikiraho ubutumwa kuri watsapu wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo instagram facebook na twitter wandika ejo youth echo mu ijambo rimwe Arthur Ashe yari umukinnyi wa tennis w'umunyamerika wabigize umwuga yaravuze ati start where you are use what you have and do what you can mu magambo y'ikinyarwanda ni ukuvuga ngo tangirira aho uri ukoresha ibyo ufite kandi ukore ibyo ushoboye ibi ni byo kamariza lidia yakoze ahitamo kuva mu kazi yakoraga yihangira umurimo kugira ngo abone uko abasha kwita ku muryango we aradusangiza urugendo rwe rw'uko yatangiye ndetse n'aho akazi ko kongera abantu ubwiza kamugejeje ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu david hitimana
nitwa kamariza lidia igikorwa cya makiyaje rero njyewe nari mfite akandi kazi byaje nyuma y'uko maze narimaye maze kubyara numva nshaka akazi katuma nikorera nkakora ariko nkamenya n'uko ndeba famiye yanjye kandi nkabona gukora ako kazi ko nakoraga nkabona bitari bu- kumpa umwanya wo kuba nabasha kwita kuri famiye yanjye nibwo rero natangiye aka kazi ka makiyaje naragiye njya kuri youtube ndagenda nkajya ndeba videwo nkareba amavidewo nkatangira kumenya ibikoresho ibikoresho ibingibi bikora iki nkage- nkagenda mu mu iduka nkabigura narangiza nkaza nkabi- nkabyikoreraho ngeze aho mbona ibisa nkaho mbimenye nibwo natangiye rero gushaka abakiriya bimaze kukugeza ku ki muri iki gihe cy'imyaka ibiri ntabwo natangiye bitoroshye ni umwuga nyine abantu bose abenshi basuzuguraga abatabizi barawusuzugura bakumva ni umwuga uciriritse ariko ngewe umaze kungeza kuri byinshi ntabwo nshobora kuvuga ngo wenda ngewe ubwanjye narifashe ngura ikibanza ngura iki kubera ko ubuzima bwa famiye nyine ni ugufatanya ariko mu rugo rwanjye hari ibintu byahindutse cyane kubera aka kazi ka makiyaje birenze n'utundi tuzi nakoze mbere waduha nk'ingero zifatika mfasha mu rugo mu buryo bwo kubaho mu buzima busanzwe bwa buri munsi mbasha kwiyishyurira minerivare muri univerisite mbasha kubona taransiporo mfite ibintu byinshi nifuza kugeraho ariko icya mbere ntekereza ko ngewe nzagira ishuri rye ryigisha ibintu bigendanye na makiyaje n'ubwiza muri rusange rero inama nagira urubyiruko ni ugukura amaboko mu mufuka bagakora bakihangira imirimo ntibategereze ko bazabona wenda akazi ko muri biro muri muri iki gihe akazi kagezweho ni akazi ni ubumenyingiro rero ubumenyingiro ni akazi wikorera wowe ubwawe ugashyiramo ibitekerezo byawe byinshi kandi ntabwo bigusaba igishoro cyinshi kuko ni ibintu uba ukoresha amaboko wa wundi uvuga ngo sinakwihangira imirimo kubera ko nta gishoro mfite igishoro cya mbere ni mu mutwe wawe igishoro cya mbere ni amaboko birankinjiriza kuko nta kandi kazi nigeze nkora turi mu nyubako iherereye ku gisozi kuri sitasiyo yitwa source oil ahegeranye na kgl fast food iyo ukinjira muri iyi nyubako uhasanga intebe zisa move utubati tw'umweru turimo indorerwamo ndetse n'aho babika ibikoresho byo kongerera abantu ubwiza ndi kumwe na murekeye isoni asuma aratubwira uko yatangiye n'aho ageze kuri ubu uburyo nabitangiyemo ntabwo byari byoroshye gusa ni ibintu nakunze kuba ndi muto cyane ndetse abantu bikanabatangaza ko benshi bambazaga ese ibi bintu warabyize ko ubikora neza ndavuga ntabyo nize ese vrai kugeza na n'ubu aho ngejeje aha ntabyo nize urebye iya vanta ndangiza imanite nibwo nawe navuga ngo nabitangiye ariko mu bintu navuga by'imikino kuko hano nta bantu bari babizi harimo kandi amafoto ya bamwe mu byamamare baza muri iyi salo kugira ngo bakorerwe makiyaje arakomeza atubwira makiyaje kuri njye ni nko kwisukura nkuko ujya mu kazi hari umwenda wambara niyo ujya muri makiyaje buriya hari akenda wambara kisumbuye na makiyaje rero niko nyifata buriya iyo ufite nk'agaseremoni hari ukuntu ugomba kubusa bitandukanye n'iyo uvuye mu buriri ni ikintu kiri très important nkabwira n'abayitinya ko makiyaje ziri ubwoko bwinshi ntawe ukwiye kuyitinya ko buri muntu agira iye imukwiye imubereye birankinjiriza ko nta kandi kazi nigeze nkora nubwo yabitangiye ari bishya kuri ubu hari aho byamugejeje ndetse nawe ahitamo kugira abandi afasha abantu ba mbere nafashije ni ukugakundisha abantu abadamu batangira nabo kujya babyikorera cyane nkabaha amakonse amwe n'amwe ikindi cyanshimishije mfiteho na souvenir nziza ni abana nafashije nabo uburyo nabafashijemo baraje barangana ko benshi barananyandika ku buryo n'ubu ni uko ubushobozi ari buke nakwifuje kwigisha benshi kuko babinsaba ariko abenshi ugasanga nta bushobozi bwabyo bifite kandi ni ibintu bihenze surtout ku maproduit dukoresha kandi ataboneka hano ariko byanashimishije cyane ko abana ba mbere nahereyeho baranganye mbasha kubafasha bizeza ko amafaranga yabo minervari yabo bazayabonera muri stage yabo bazankorera kuri ubu abanyeshuri yigishije abaha no gukora stage muri sanoye ku buryo amafaranga bishyura ujya gusanga angana n'ubundi n'abo binjiza mu gihe bari gukora muri iyo stage arakomeza atubwira barikorera nibaza ko bibeshejeho kandi kugira ngo babitekereze ni uko babonye ibyo byose barankurikiranye ndanabaganiriza uburyo bimbeshejeho kugira ngo babijyemo babikunze be kubijyamo nanone bashaka amafaranga kuba ushaka gutangira kubikora ugomba kugira nosiyo nkanjye nta hantu nabyize ntuhite utangira uca abantu amafaranga ahubwo ugatangira wigira ku bashuti bawe se noneho buriya nibo baguha amanota bashaka kugutinyura ukumva ko ushobora kubitangira nk'umwuga ko nanone ntabwo ushobora kuvuga uti ah ndabyiyumva mvamo reka mpite mbitangira nkurira abantu kuko ngewe njya kubitangira nk'umwuga n'abantu bantinyuye ntabwo numvaga ko nabikora ngo nce n'abantu amafaranga oya nabo rero niba babitangiye nk'umwuga bazabe sure ko bagiye gutanga serivisi inoze ube sure ko umuntu agiye yishimye inshuti bakuze b'ikiganiro ejo tugeze ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi ariko mbere y'uko dusoza reka mbibutse ibyo twaganiragaho mu kiganiro cy'uyu munsi mu kiganiro cya none twaganiriye ku murimo wo kongerera abantu ubwiza twumvise ibitekerezo by'amwe mu baturage batuye i kigali ku bijyanye n'umurimo wo kongerera abantu ubwiza bamwe bagize bati ni akazi wakora ugakora n'akandi kazi ariko hari n'abandi bavuze bati reka reka umuntu agomba kuguma asa nk'uko imana yamuremye twumvise ubuhamya bw'umugore wabashije kwihangira umurimo mu kongerera abantu ubwiza akareka akazi yakoraga agahitamo kwihangira umurimo yagize ati kwihangira umurimo ntibisaba ko ufite igishoro cyinshi kuko ni amaboko yawukoresha igishoro cya mbere umuntu afite ni umutwe we n'amaboko ye twumvise kandi ikiganiro twagiranye n'umwe mu bagore bafite uburambe bw'imyaka makumyabiri mu kazi ko kongerera abantu ubwiza akazi ke hari byinshi kamugejejeho ndetse abasha no kwigisha bamwe mu bakobwa ubu nabo bakaba barihangiye imirimo mbonereho gushimira bagenzi banjye bamfashije gutegura iki kiganiro cy'uyu munsi ndabashimiye namwe inshuti bakunze b'ikiganiro ejo kuba mwabanye natwe kuva mu ntangiriro z'iki kiganiro iki kiganiro cyari gihagarariwe na nige na roger mise na crispin ari ku buhanga bw'ibyuma mwakoze kubana natwe ikiganiro ejo mugikurikira buri gihe mu masaha nk'aya nitwa nicole gira neza ikiganiro ejo nawe ubutaha
inshuti muduteza yombi mu masegonda make turaba tugeze ku isaa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru mboneyeho umwanya wo gushimira fatu alimasi karara wegeranije ibi biganiro igihe mwumva kuri mikoro ndi jeffrey mutagoma twese turagira tuti mukomeze kumererwa neza